radiyo ijwi ry'amerika turabasuhuje inshuti muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika tubaha ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo kuri iki cyumweru hano i washington dc muri kumwe na jeffrey mutagoma amakuru yacu turahera kuya mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika nyuma turaza gukomereza ku kiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu rwanda naho guhera saa kumi n'ebyiri ni ikiganiro dusangira ijambo nk'uko bisanzwe buri cyumweru mu rwanda basigajwe inyuma n'amateka bo mu murenge wa kigali mu mujyi wa kigali baratakambira ababishinzwe ko bakeneye ubufasha mu myigire barabishingira ku kuba nyuma y'imyaka isaga mirongo ine mu miryango igera kuri mirongo itatu ituye muri uwo murenge hakigaragara abantu babiri gusa barangije amashuri yisumbuye eric bagira ubusa yarabikurikiranye bwana david hakizayezu w'imyaka makumyabiri n'irindwi ni umwe muri babiri babashije kwesa umuhigo wo kwiga akarangiza amashuri yisumbuye yize iby'ubuvuzi bw'amatungo n'impamyabumenyi amaranye imyaka ine yicaranye nta kazi hakizageze atsindira kujya mu mashuri yisumbuye byari ishema kuri we mu muryango wa banyamuke mu gihugu by'umwihariko mu murenge wa kigali avukamo kuba rero narabashije kwiga nkagera hamwe n'abandi nkagera no ku rurevu hano mu kagari icyo gihe nari natrendinze muri abo bose ni ukuvuga hari abandi nabashije kuba narusha mu banyarwanda muri rusange babona kandi oronidi zikenerwa ubwo rero kuba narabashije nkagera aho byari bishimishije cyane numvaga nyine mfite inzozi zo kuzaba nka dogita byibuza nanjye nkavuga nti mbashije kuba nafata bene wacu tugakora ikintu runaka twese tugahuriramo kuko nasanze ariyo mbogamizi tugira kuba nta hantu twirefera twebwe ngo twibura ati igifatwa nk'intandaro yo kuba basigajwe inyuma n'amateka batabasha kwiga ngo bagere kure nk'abandi banyarwanda ni ubukene bushingiye ku mateka n'abahoze batunzwe no kubumba kandi ibumba riragenda rishira uko imyaka yicuma nubwo biri uko hakizayezu warutaga kuzaba muganga w'amatungo yabwijwe irya amerika ko atariheba ku bwanjye gahunda yanjye nemera ko nyiriho ku isi bishoboka urumva rero ngewe ku nzozi zanjye igihe nzavuga ngo zicuritse ningira imyaka mirongo ine ntarasingira icyo niyemeje kubera ko ngomba kwirinda droge nkirinda n'ibindi byose nkakora pe nzakora niteze imbere muri papasi mfite n'ubundi mvuga ati nakora nagira ni njye nubwo batayindira ngomba kuzakora byibura imana ndabizi nkazirihira kuko n'ubundi mu buryo bwo kwigira dutozwa n'ubwo twe tubura uburyo twigiramo turagerageza kuko ntabwo tugisabiriza uretse hakizayezu na mushiki we babashije guca agahigo bakarangiza amashuri yisumbuye abaturanyi babo mu basigajwe inyuma n'amateka bacikishirije amashuri bwana yizayewu wizeye imana w'imyaka makumyabiri n'irindwi yagarukiye mu wa kabiri w'amashuri yisumbuye nawe yarutaga kuzaba umuntu ukomeye igihabanye n'ibyo ni umukanishi w'amaradiyo mu buryo bwa ndamuke mu rugo twavutse babumba inkono babumba ariko njye numvaga ibyo bintu byo kubumba ntabwo nabikundaga imana nyereye ubwenge nyine numvaga ko nzaba umutekinisiye nkakora nk'utuntu dutangaje kuba nakwihimbira ikintu nkagikora numvaga ubundi mu buzima bwanjye nakora nk'ikintu kiguruka nkakora nka dorone ikagenda ariko kubera kubera yuko ibyo byose nta mashuri nta ki ntabwo nakomeje kwiga kuba abana baba basigajwe inyuma n'amateka biga ntibarangize amashuri bitera ipfunwe rikomeye ababyeyi babo eme mariya mukamazimpaka na inosa w'imana bamaze imyaka isaga mirongo ine batuye mu kagari ka rwesero mu mujyi wa kigali twarukanse mu karere hose umwana aricaye niyo se urumva uwo mwana ko ari wakaduteje imbere yenda nawe akaba gitifu cyangwa akaba nega na meya yamuba yarangije ayo mashuri ariko urumva ko bitudiniza natwe kumva ko ubwenge bwacu kandi tubufite ariko tukabura inkunga byaranze kandi uwo mwana iyo wagize gute watubereye icyitegererezo muri uno mudugudu ntabwo babuze ubwenge ariko kubera ko nta bushobozi twebwe twababyaye tukabura n'ubufasha nicyo cyagiye gituma abo bana bacu batiga ngo bagire aho bagera nk'abandi nabo banyarwanda aho bagenda bakiga bakagera mu kiganiro na bwana christophe ntirushwa uyobora umurenge wa kigali yemeza ko nta kibazo cy'uburezi abasigajwe inyuma n'amateka bavuga gihari na cyane ko hariho gahunda ya leta yo kutagira uwiheza mu burezi uburezi ntabwo bubagoye ubundi uburezi kwiga ni ubu rero ubwo niyo haba harimo n'ibibazo bihari batubwira tukabafasha nimba bajya kwiga bakabirukana ni ikibazo cyo gukoranirwa n'abayobozi b'amashuri nuba nta kibazo kirimo rwose dufite gahunda yego yitwa umudugudu uzira umwana wataye ishuri ikigo kizira umwana wataye ishuri iyo gahunda rero niyo gushimangira uburezi kuri bose igihugu cyashyizeho tuganira na bwana vincent bavakuru ukuriye koperative y'ababumbyi mu rwanda koporwa yavuze ko ibibazo by'uburezi ku basigajwe inyuma n'amateka babizi hirya no hino mu gihugu kandi ko bari kubikoraho ubuvugizi iki kibazo tuba tukizi tuba twanagifata twafashe n'umwanzuro twabigisha muri planifikasiyo y'umwaka wa bibiri na makumyabiri na kabiri tukaba wenda tu purane yayo wenda tutari twahagera ariko nk'uko biba byihutirwa kuko nk'abo bana baba bakeneye kwiga kuko burya kwiga ni kare ni nayo mpamvu niko mvugana n'ababishinzwe n'abaterankunga twe twagezeho icyo kibazo kugira ngo bihutishe kudufasha ariko ntibizageza mu kwezi kwa kane mu ntangiriro abo banyeshuri bageze kuko hari n'abandi ba ruhango na hehe no gushakira minerivare ariko by'umwihariko hakoporwa nk'uko ifasha abasigajwe n'amateka bagifatiye umwanzuro abo baturage tuzabageraho nabo vuba ku bundi bufasha bugenerwa abasigajwe inyuma n'amateka ngo biteze imbere bagasanga hari aho ababubaha baba bagombye gushyiramo ubushishozi bakabanza kumenya ibyankenerwa bakavuga ko bagombye kwitabwaho by'umwihariko bishingiye ku ngaruka z'amateka leta n'ibyo mvuga ati iradufasha pe ariko idufasha ku byo tudakeneye icyo sinatinya kukivuga umuntu ntanze afite ugiye kumuha inka inka ugiye no kumuha ntabwo ikamwa ni ukuzayahirira akarinda apfa ubuzima bwe niyo nize njyana imoheri ifi mfite papasi yo kujya ati nta nubwo wamuhaye inka avuga ati ino nka izakamwa litiro icumi kuko njya nize ibintu byo kuba wakongera umusaruro n'umukamo ukabyongera bigakunda ariko iyo nka niyo wayigaburira ute n'ubundi ntabwo yarenza litiro ebyiri ikibyara ugasanga n'ubundi uramudindije ariyo mpamvu wumva ngo babahaye icyo ngo bahise bakigurisha arayimuka aracumbitse n'iki arajya gukodesha inzu y'abandi nawe ubwe ntishoboye iyo nkura ijyana hehe imibare yakoporwa yo mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani igaragaza ko abasigajwe inyuma n'amateka barengaho gato ibihumbi mirongo itatu na bitandatu mu gihugu hose muri bo abarangije amashuri yisumbuye barabarirwa muri magana arindwi mu gihe abarangije amashuri makuru na za kaminuza ari mirongo itanu mu minsi yashize hari impaka zo kumenya niba bashyirirwaho ubufasha bw'umwihariko bishingiye ku mateka ehe bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali tuve mu rwanda tujye muri repubulika ya demokarasi ya kongo aho abarezi bo mu nkambi ya morongwe icumbikiye impunzi z'abarundi mu burasirazuba bw'icyo gihugu bavuga ko bahangayikishijwe n'uko bamwe mu banyeshuri bata amashuri bakajya gukora imirimo y'uburobyi mu mugezi wa mutambala uri muri teritwari ya fizi kubera ikibazo cy'ibura ry'ibiribwa vedaste ngabo arakomeza iyi nkuru bamwe mu bana bo mu nkambi ya murongo iri muri segiteri ya mutambala teritwari ya fizi bemeza yuko bahitamo kureka amashuri bakajya gukorera amafaranga yo gutunga imiryango yabo binyuze mu mirimo y'uburobyi nduwimana eric yari umunyeshuri wiga mwaka wa gatandatu mu ishuri ribanza rya kasaba avuga yuko yavuye mu ishuri ajya gukora imirimo y'uburobyi mu binogo biri kuri mutambara kubera bahura n'inzara nyinshi mu nkambi ya murongwe ubu ngiyo ngiye mu mboga kwera utuboga ndose turadufasha mu muryango ndashobora gutaha muhira twabutse ugasanga ziriya mboga nazanye ziradufashije hariho ubufu budahari naho mba nazanye za bitanu ndagurisha nkaronka iza bitatu z'ubufu tukajya udusigaye nuko mbayeho je byo ku ishuri nabyo nzigasitse mu burundi nyesenga izaki nawe yiga ku ishuri ribanza rya kasaba ashimangira yuko bareka amashuri bakajya kuroba ine murongo turi abanyeshuri mugabo harageraho harageraho injya imfungurwa zihera tukaba tuvuga ati injya ko ziheze ikaja mutambura kuroba baja kuroba mba turose n'ifi za bitanu badaraceho igihumbi zindi kuzirya icyo gituma rero twebwe abanyeshuri umenga amashuri ntago agera neza tumaze nk'iyinga turaja kuroba icyo tubona umenga tukaba tugisombe isombe turaguranya jewe mvuga ati reka nje mutambara kuroba kumbure hari igihe nogive aya makuru y'aba bana bata amashuri bakajya gukora uburobyi n'indi mirimo yemezwa n'abarimu batandukanye bigisha mu bigo byakiriye abana b'impunzi z'abarundi biri murongo nyabenda matiyasi n'umwarimu ku ishuri ribanza rya kasaba nuvuga nko mu ntango z'umwaka twari dufise abana bashika mu ijana na mirongo itanu ngaha mu ishuri rimwe gusa n'abarenga ariko ubu ushobora gusanga mu ishuri atari abanyeshuri mirongo itatu usangayo imvu nazo si izindi bamwe babaje babwira ko baraye inzara bigatuma bataza ku ishuri abandi nabo kubona ko amikoro muhira ari make bahitamo kuja mu buzi butandukanye ahantu uvuga nk'abirwa muri mutambara kuroba abaja gukora ubuzi bwo mu maresitora koza amasahani ahatandukanye katanga baraka n'ahandi abandi nabo ugasanga nk'abamaze kugira utuguvu bari hirya no hino guca udufaranga gusatura amatafari gukora ibiyede nubwo biri uku bamwe mu babyeyi bo muri iyi nkambi basanga abana babo guta amashuri bakajya kuroba biterwa n'ubukene baba bafite mu nkambi ijwi rya amerika ryagaragaje kuvugisha ishami ry'umuryango w'abibumbye byitaho impunzi rya aseri kuri iki kibazo cy'abanyeshuri bata amashuri ntibyadukundira gusa minani leopold ushinzwe uburenganzira bw'abana mu nkambi ya murongwe hari icyo asaba amashyirahamwe ndetse n'ababyeyi bo muri iyi nkambi bafite abana bato amashuri bakajya gukora imirimo y'uburobyi umuntu iyo abyaye umwana ntamugura amatungo cyangwa se ntamugura eh, ubuzima bubi aba abayemwo ariko aragerageza mu kibanza cu- c'umuvyeyi akagerageza ariko ntatuma umwana kumuronderera abavyeyi rero numva nobasaba cyane kwitwararika iby'ubuzima bw'abana babo kugira ngo ntibaze barapfira mu ico kiziba canke bakuraho izindi ngeso zitandukanye si mu nkambi ya murongo yonyine abana bata amashuri bakajya gukora imirimo y'uburobyi no mu nkambi ya rusenda hari abana bata amashuri bakajya gukora uburobyi ku kiyaga cya tanganyika overa sengabo ku bwaradiyo ijwi rya amerika uvira mutara kivu y'epfo ukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi tugeze mu mwanya w'ikiganiro ejo dutegurirwa n'urubyiruko rwo mu rwanda
ikaze cyane wowe uteze amatwi radiyo ijwi rya amerika ivugira ku murongo w'ijana na kane n'ibice bitatu fm iki ni ikiganiro ejo mutegurirwa n'umuryango ejo yufu eko ukorera i kigali mu rwanda mu kiganiro cya none mugiye kubana nanjye uyisabye christine mfatanyije na mugenzi wanjye ani sabine umukunzi murabyumva ko iki kiganiro cy'uyu munsi kigiye kuyoborwa n'abakobwa gusa sabi amakuru y'iminsi amakuru ni meza rwose nizere ko nawe umeze neza niko bimeze reka duhe abakunzi bacu ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi sabi mu kiganiro cy'uyu munsi se turaganira ku ki mu kiganiro cya none turaganira ku myumvire abantu bagira ku bakobwa bibana cyangwa se muri make ijambo dukunze gukoresha baba muri geto hari bamwe rero mu bavuga ko bidakwiriye abandi bakabona ari ibisanzwe turaza kumva ibitekerezo by'abantu batandukanye muri iki kiganiro tumenye icyo babitekerezaho ubusanzwe habaho impamvu nyinshi zituma umukobwa cyangwa umuhungu bafata umwanzuro wo kujya kwibana kuba muri ndigenga nk'uko bamwe bakunze kubyita cyangwa se kuba muri geto muri izo mpamvu harimo kwiga akazi n'ibindi nubwo ariko ibi ari ibisanzwe bibaho hari bamwe mu bafite ishusho baho umukobwa wibanye muri geto aho usanga abantu bamwibazaho ndetse bamwe bakabihuza no gukemanga imyitwarire y'uwo mukobwa ubundi rero hano iyo tuvuze geto ubusanzwe ni inzu nto iciriritse ishobora gucumbikira umuntu umwe cyangwa itsinda ry'abantu batari benshi gusa ariko iyi nzu akenshi iba iherereye mu mujyi yego aha kandi usanga umubare munini w'abantu bihuza no kunanirana ndetse ugasanga ishusho sosiyete iha kuba umuhungu yakibana cyangwa se yaba geto itandukanye n'iyiha umukobwa wafashe icyemezo cyo kujya kwibana mu bihugu nk'u rwanda bitaramenyerwa cyane ko umwana w'umukobwa yajya kwibana ariko buriya nko mu burayi iyo akenshi ugejeje ku myaka cumi n'umunani ababyeyi nabo barabigushishikariza yego rwose akenshi iyo umukobwa afashe umwanzuro wo kwibana usanga hari abumva ko agiye kwigenga bityo bigatuma agira ingeso mbi zitandukanye aha kandi nituvuga kwibana kenshi hari igihe ubona amahirwe y'akazi kure y'iwanyu tuvuge se wenda utuye mu ntara ubonye akazi i kigali biragusaba kuza kuba hafi y'akazi n'izindi mpamvu zitandukanye ziragusaba ko uza gufata inzu ukaba wibana aha rero ugasanga igihe umukobwa afashe uyu mwanzuro bamwe mu bamukikije bumva ko bidakwiriye kuba yakibana mu kiganiro cyacu turaza kumva icyo abantu benshi babitekerezaho ndetse n'ubuhamya bw'umwe mu bakobwa bibana muri geto ese wowe udukurikiye utekereza iki ku mukobwa wafashe icyemezo cyo kujya kwibana muri geto mugenzi wacu noel manishimwe rero yaganiriye n'abaturage bo mu turere twa kirehe na kayonza reka tubumve ngewe umukobwa uri muri geto nta bintu byinshi mwibazaho kuko umuntu wese afite uburenganzira bwe ahantu wumva haguhaye amahoro niho ugomba kuba ahubwo wowe ukifatira imyanzuro y'uburyo ugomba kubaho no kwicunga ariko abakobwa nabo ntabwo bajya muri geto afite impamvu muri geto umuntu ajyamo ari uko iwabo bumwe byamunaniye ariko abagabo cyangwa abasore bahita bumva ko yabayeyo baba bumva yuko nyine avuye iwabo hari imico wenda yahunze nk'ababyeyi bamwirukanye akavuga ati kambe ngiye ariko abandi bo bagahita bumva yuko yagiye mu burayi umukobwa agiye muri geto ubu tumufata nk'indaya ni ukuvuga ngo buriya umwana wataye ababyeyi hari imico agenda abasha gukura hanze itandukanye ariko ntabwo nanone ndibuvuge ngo bose niko baba indaya bitewe n'uko buri muntu wese hari ubuzima aba yakuriyemo butuma ashobora kugenda agafata geto I- urugero buriya umwana ashobora kuba yarakuze abona iwabo hari amakimbirane ya makimbirane akabasha gutuma umwana ari buhunge akavuga ati ikiri bumpe amahoro nuko ndi bugende nkajya mu nzira njyenyine kuba muri geto hari ubwo waba muri geto ku bw'akazi kawe hari ubwo uba usho- ufite intego ariko mu rugo utabona akanya ku ku bw'ababyeyi babi ukajya muri geto kandi ukagira intego ngemba mbona ari uburaya kuko aba yarananiye ababyeyi umukobwa uba muri geto hari igihe aba yarananiranye umwe ajya muri geto akabura n'amafaranga ahitamo umwuga w'uburaya ahanini umukobwa kuba muri geto hari igihe bituruka ku makimbirane abera mu miryango ni nk'ababyeyi bagahama bakimbirana barwana ubwo yabona ubwo buzima bumunaniye akajya muri geto akenshi urabona harya bari umukobwa ugenda agataha igihe ashakiye bwije noneho iwabo bamubwira nabi akumva bamufashe nabi nawe akajya gushaka geto ye umukobwa uba muri geto ngewe mbona atari ukubera uburaya ahubwo ari ugushakisha ubuzima nko kuri iki gihe hari igihe umuntu aba yarize akabona akazi ari umukobwa akakabona ahantu kure bigasaba ko ashaka geto yo kubamo kugira ngo akore akazi neza ka leta biterwa n'impamvu yari hari ukuntu nshobora gufata gato umukobwa ku mpamvu z'akazi kogosha gusuka no kwigisha uri umwarimu ariko hari no gufata gato ari uburyo bwo kuba warananiranye n'ababyeyi oya ntabwo nawe twabaciraho iteka
reka dushimire mugenzi wacu nuwe ndetse n'abo baganiriye aha mwiyumviye ko hari ababafata nk'ibirara abandi bakabafata nk'aho ntacyo bitwaye bitewe n'icyatumye bibana cyane ko impamvu zitera kwibana ari nyinshi dukomeje n'ikiganiro cyacu ese wowe udukurikiye utekereza iki ku mukobwa wafashe icyemezo cyo kujya kwibana
Ese hari igitekerezo wifuza kudusangiza ku ngingo turi kuganiraho uyu munsi? Twandikire kuri zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa se kuri zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe. Iyi nimero wanayitwandikiraho kuri watsapu. wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka facebook instagram twitter na youtube wandikamo ejo yufu eko ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe
reka nkubwire kurikira ikiganiro ejo kuri radiyo ijwi rya amerika ni ku ijana na kane n'ibice bitatu fm
reka twakire chrisitela atugezeho ibitekerezo byanyu mumaze kutugezaho kuri iyi ngingo chrisite ndabona umeze neza cyane yego umeze neza cyane namwe ndabona mumeze neza tugeze muri wa mwanya wo kumva ibitekerezo by'abatwandikiye rero hari ubutumwa tumaze kwakira kuri iyi nsanganyamatsiko ivuga ku bakobwa bibana kwihuse gasasira teogene uherereye mu mujyi wa kigali yagize ati nta kibazo bikwiye guteza kuba umukobwa yatura muri geto kuba yagira imyitwarire mibi biterwa n'uwo ari we ikibazo si geto kuko hari n'ababiwabo ariko bakananirana naho irambo na kenyi uherereye mu karere ka bugesera yagize ati ubundi umukobwa ufashe icyemezo cyo kujya kwibana muri geto aba agamije kwicuruza no kwiba iki cyari igitekerezo cya keni naho hakizimana ezekeri uherereye mu karere ka nyamasheke yagize ati kuba umukobwa yajya kuba muri geto ntibikwiye guteza impungenge kuko muri iyi minsi bidusaba gushakisha burya rero uburara buba mu mutwe w'ubukora ntabwo abikora kuko yibana n'utaha iwabo arabukora dukomeza nyandwi emmanuel uherereye mu murenge wa ndera mu karere ka gasabo yagize ati kujya muri geto biterwa n'impamvu zitandukanye ahubwo geto yoroshya ubuzima mu buryo bw'imibereho ubu nibwo butumwa mumaze kudusangiza ariko mwe mwese mukomeje kudukurikira mukomeze mubyohereze ndakomeza kubyakira chrisitela arakoze cyane namwe mwatwandikiye mwakoze cyane ariko se chrisite wowe uvuga iki kuri iyi ngingo byaba byarakubayeho se cyangwa uzi uwo byabayeho ngenzi uwo byabayeho nzi mfite inshuti zibana muri geto kandi mbona imyitwarire yabo ni myiza kuko nanjye mpamya yuko uko umuntu yitwara waba uba iwanyu waba uwo yibana imyitwarire uzagira izaturuka muri wowe ntabwo izaba ishingiye ngo ngo ni uko wibana kwibana ntabwo ari byo bisobanuye ko uzahindura uwo uriwe oya njye nuko ndi kubyumva yego uko niko chrisitela abyumva reka mbibutse ko iki ari ikiganiro ejo muteze amatwi mutegurirwa n'umuryango ejo youth eco ukorera i kigali mu rwanda mu kiganiro cya none turi kuganira ku myumvire abantu bagira ku bakobwa bibana cyangwa se baba muri geto mu ndimi z'amahanga
ese hari igitekerezo wifuza kudusangiza ku ngingo turi kuganiraho uyu munsi twandikire kuri zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa se kuri zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe iyi nimero wanayitwandikiraho kuri watsapu wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka facebook instagram twitter na youtube wandikamo ejo yufu eko ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe
reka nkubwire kurikira ikiganiro ejo kuri radiyo ijwi rya amerika ni ku ijana na kane n'ibice bitatu fm
ibitekerezo bitangwa n'abaturage bo mu bice byo mu ntara y'iburasirazuba twaganiye nabo muri iki kiganiro byumvikanamo kudahuza kuko bafata umukobwa wafashe icyemezo cyo kujya kwibana mu nzu ntoya wenyine mu cyo abenshi bazi nka geto hari abavuga ko ari uburara abandi bakabyita uburenganzira n'ubwigenge budafite icyo butwaye ese ubundi sabi wowe waba hari icyo ubiziho mbese wowe ubibona gute ngewe rero ntabwo nibanye ariko mfite inshuti zanjye zibanye mu by'ukuri ntabwo byari byoroshye kuko twaraganiriyeho kuri iyi ngingo hari umwe rero wambwiye uburyo nyirasenge yamubwiye ati niwe mukobwa dufite ntabwo dushaka kukubura mbese byaramugoye kubumvisha ko nta kibazo kandi mu by'ukuri yari abonye akazi kamuhemba neza hari rwose n'umubyeyi utabikozwa mu gihe hari abanenga abakobwa bibana mu nzu zimenyerewe nka geto bavuga ko bibasunikira kwishora mu ngeso mbi zitandukanye ariko kwitonda clarissa wibanye muri izi nzu mu gihe cy'imyaka umunani avuga ko byose biterwa n'intego wihaye kandi ko iyo uyikomeyeho bikugeza ku rwego rwiza rw'ubuzima ni mu rugendo rw'ubuzima bwe bwa geto yasangije mugenzi wacu ishimwe honore mu kiganiro ejo geto ni izina rizwi cyane n'urubyiruko ndetse hari na bamwe mu babyeyi barizi ahenshi mu rwanda rimenyerewe ishatse kuvuga inzu zikunze kuba ari nto zigizwe n'icyumba kimwe uruganiriro n'icyumba kimwe cyangwa se ibyumba bibiri kuko hari n'abahitamo kubanamo kwitonda clarisse ni umwe mu badamu babaye muri geto mu gihe cy'ubukobwa bwe ndetse ayibamo igihe kinini kingana n'imyaka umunani aha aravuga uburyo byamugendekiye ubwo yanzuraga kwibana bitewe n'akazi yari abonye nyuma yo kurangiza amashuri yisumbuye ku rugero nkanjye nkigera muri geto naravugaga nimva mu kazi nyuma y'akazi ndakora utu ndajya mu masuku yo mu rugo aha kenshi wenda ntabwo yari iminsi yose iyindi minsi ndajya ku rusengero twagiraga amateraniro ya nimugoroba ese nyuma y'ibyo ngibyo ukumva wenda hari umuntu uguhamagaye ati ka kazi ko katarangiye akakubwira ati ese ko ntaherutse kukubona tubonane dute tuganire gute ikintu byagiye bimfasha ni ukwihisa nkavuga nti no izi saha ngomba kuba ndi mu rugo kugira ngo mbone n'umwanya wo kuruhuka kugira ngo ubuzima bwanjye bw'ejo akazi k'ejo nzagakore neza mu buzima avuga ko yahuye n'abarebera imyitwarire ye mu yindi ndorerwamo kubwo kwibana mu nzu no mu muryango ugeramo buri wese aba afite impungenge avuga ati uribana uba hariya wenyine nta wundi muntu mubana ese ubu ngubu ntabwo bizatuma wenda wahinduka akarara cyangwa bizatuma ujya mu bundi buzima hakaba hari umuntu wagufatirana amagambo y'urucantege yo ntabura iyo uba muri geto akenshi hari igihe bakwitiranya bakavuga bati umukobwa ungana kuriya kuki aba muri geto ese si uburyo bwo kugira ngo abone uko abana n'abagabo cyangwa abone uko abonana n'abandi mu buryo bwo bworoshye cyangwa ajya agira igihe cyo gutaha mu masaha ashakiye gukorera ku ntego ngo nibyo byafashije clarisse gusohoka mu buzima bwa geto gitwari iyo we hari intego wihaye ukavuga uti hari ikintu nshaka kugeraho urumva wenda ugiyeyo mu buryo bwo kwiga ngewe nagiyeyo mu buryo bw'akazi hari ujyayo mu buryo bwo kwiga ariko byose ukavuga ati intego yanjye ni ukora wenda kugira nzagere kuri iki n'iki cyangwa ngiye kwiga kugira ngo maximize mbone amanota yanjye bigomba kugenda gutya hari ingamba ugenda ufata kuri ubu ni umubyeyi ufite urugo ruhamye ndetse akaba abayeho neza aragira inama atanga muri rusange hari ubuzima bw'ishuri hari ubuzima bwo gushaka nyine ubuzima bitewe n'akazi hari imibereho abagushoka bo ntibabura icya mbere ugira intumbero ukavuga uti ubuzima bwanjye ndashaka ko buva aha wenda mu myaka itanu mu myaka itandatu ndashaka kugera aha mba kwirinda ngo mba kwiyubaha ukuntu ubona ubuzima bw'umuntu busandaguje ukabona nawe ubwe nta murongo ukabona abaho nk'uyu munsi gusa ndamushimiye cyane kwitonda clarisse mwiyumviye uburyo kuba muri geto ntacyo bitwaye igihe wagenye uburyo buhamye bwo kwibamo ndetse n'uburyo ushobora kuganza ibicantege na moshya nyindishimwe onore mu kiganiro ejo reka dushimire onore ndetse na clarisse kwitonda ati biterwa n'intego wihaye ariko nanone by'umwihariko n'icyo ushaka ati igihe cyose uzi ikikujyanyemo niba ari ishuri ukamenya ko ari ryo rikujyanye nta kindi mwumvisha uburyo rwose byamugendekeye ndetse n'inama atanga yego rwose ikindi kandi ati nubwo wenda buri gihe atari buri wese wibana kubw'impamvu nziza cyangwa se wenda ngo havemo ingaruka nziza kuko hari n'abahuriramo n'ingaruka zitandukanye nko gutwara inda ndetse n'ubwo burara ntabwo bivuze ko muri rusange kuba umukobwa yakwibana bisobanura uburara cyangwa se imyitwarire mibi ngira ngo twumvishe ko uyu yibanye kandi bikagenda neza ntagire ingaruka mbi ahuriramo nazo dukomeje n'ikiganiro cyacu ese wowe udukurikiye utekereza iki ko umukobwa wafashe icyemezo cyo kujya kwibana ese hari igitekerezo wifuza kudusangiza ku ngingo turi kuganiraho uyu munsi twandikire kuri zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa se kuri zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe iyi nimero wanayitwandikiraho kuri watsapu wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka facebook instagram twitter na youtube wandikamo ejo yufu eko ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe ni ikiganiro ejo mukomeje gukurikira gitegurwa n'umuryango ejo youth eco ukorera i kigali mu rwanda turi kuganira ku myumvire abantu bafite ku bakobwa bibana cyangwa se baba muri geto kirisiti dukomereje ku yihe nkuru mu kiganiro cyacu twumvise ibitekerezo by'abantu batandukanye ndetse twumva n'ubuhamya bw'umwe mu bakobwa bibanye mu gihe kigera ku myaka umunani twanashatse kumva ababacumbikira ese bo babona aba bakiriya babo ari bo bakobwa bibana biba bimeze gute twumva inkuru ya mugenzi wacu David Hitimana waganiriye na Hakizimana Antoine ufite amazu akodesha ngo kandi abaza bamugana cyane ngo ni abakobwa nitwa hakizimana antoine ntuye m- m- muri uyu murenge wa byimana muri aka karere ka ruhango iyi ngiyi ni bizinesi nakoze eh, nafashe umwanzuro eh, nubaka izi nzu ndavuga ati no, no mu zabukuru zanjye nzabe ndi umusaza witeza imbere eh, ndi kugaburirwa n'ibyo nakoze Ah, ku bantu bo gucumbikira bo eh, ncumbikira u- u- buri- buri cyiciro umuntu wese ushaka inzu ntitaye ku cyuri cyo umpa amafaranga ngo ihe inzu Eh, abakobwa barahari kuko akenshi nkunda no gucumbikira urubyiruko cyane kubera icyo ukunda gucumbikira urubyiruko Eh, kubera ibigo by'amashuri biri inaha biga banataha hari abaturuka impande n'impande baje kwiga muri ibi bigo eh, nkabacumbikira ariko abakobwa nibo mbona benshi bakunda kuza kunyaka inzu Ha- ha- hari urabona iyi kaminuza hari abigamo eh, akenshi nibo bakunda kuyinyaka ba- hari abantu bagifite imyumvire ku bakobwa bibana cyangwa se baba bicumbikiye nk'uko ko rimwe na rimwe aba ari ibirara abandi eh, bajya mu ngeso mbi Eh, ese we muri abo bantu ucumbikira muri abo bakobwa ucumbikira eh, ubabona gute Eh, rero wa musore we urubyiruko rw'ubu ngubu eh, rurimo ibice bibiri harimo ba bandi bita abagifite umuco noneho harimo n'abandi ubona basa n'abataye umuco Eh, hari abakobwa bamwe na bamwe eh, ncumbikira ariko eh, ugasanga eh, ni ibirara niko nabyita Eh, nkabona yinjira abasore eh, ngo barigana eh, njye nkabyihorera nyine kuko eh, icyo mba narabahaye ni inzu zanjye gusa Eh, ariko eh, ntabirengeje ingoyi hari n'abandi bakobwa eh, usanga narahaye inzu nkabona ni abana beza pe Eh, bakajya banazana bagenzi bo bagasengeraho ariko hari n'uwema inzu eh, hanyuma y'ukwezi cyangwa abiri nkumva ngo eh, bamuteye inda Eh, urumva ab'ibirara bariho eh, ariko n'abitonda bariho Eh, urubyiruko rw'ubu ngubu inama narugira ni uko eh, mbere na mbere nibafata umwanya bitekerezeho nicyo cya mbere umenye ngo eh, ni- niba uri umwari eh, niba uri umusore ikintu cya mbere eh, ni ukwihesha agaciro Eh, ukirinda ingeso mbi eh, akenshi na kenshi ugakunda kugira kominikasiyo n'ababyeyi bawe kuko niho uburezi bw'ibanze buturuka Eh, bite kuganira ku bantu bakuru baganire nabo bababaza ati bikorwa gute kuko urabona kera twebwe impamvu eh, kera tutijandikaga mu byaha twari dufite umuco wifuza kudusangiza igitekerezo ubuhamya cyangwa inyunganizi watwandikira kuri zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa kuri zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe iyi nimero wanayitwandikiraho kuri whatsapp wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka facebook instagram twitter na youtube wandika ejo youth echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe ikiganiro ejo ntaha tugisoreje nshimire wowe wabanye natwe ndetse nawe wadusangije ibitekerezo byawe reka nshimire nanone n'ige na roje wari uyoboye ikiganiro ndetse na mizero kirisipe wari uri ku buhanga bw'ibyuma igihe wabagezagoho ikiganiro ndiwisabye christine ndetse na mugenzi wanjye anisabine umukunzi mukomeze kugira ibihe byiza inshuti mukomeje kudutega amatwi mu masegonda make turaba tugeze ku isaha kumi n'ebyiri murumva ikiganiro dusangira ijambo tubagezaho buri cyumweru jeffrey mutagoma